라디오 이슈 대 아메리카. ijwi rya amerika rivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti mwese muduteze amatwi mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe na fide niyo ngabo ndabaha ikaze mwese mu biganiro tubafitiye kuri iyi saa
murumva yuko ubuwe ari imbuto idasanzwe twe gutera mu mitima yacu ikanaga tukayivomera igakura ikama ikamugwa nabuzuku nabuzukuruza uraheza mukama bwegeranije abana babo ku cibo kimwe mu kubasangiza ata n'umwe akumiriwe maze agahimbare kamuka ku mubano mwiza kakabera bose icivugo c'ubuyizi abo ni perezida w'uburundi petero nkurunziza hamwe na musenyeri eh, simoni ntamwana wa diyoseze ya gitega bavuga ku bumwe bw'abarundi ku munsi wo guhimbaza ubumwe bw'abarundi iyi nkuru n'andi makuru twabateguriye turagira ko mu kanya gatoya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc imyaka mirongo ibiri n'indwi irarangiye abarundi bemeje amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ibirori byo kwibuka iyo myaka iheze ku rwego rw'igihugu vyahimbarijwe mu ntara ya gitega hagati mu burundi biremeshejwe na perezida w'uburundi petero nkurunziza ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika fidede antoine nsabimana ku kivugo kigira giti dukomeze ubumwe buba inkingi y'amahoro na demokarasi mu gihugu cacu ibirori vy'uno musi mu ntara y'igitega vya birongowe n'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza vyuguruwe n'ibisabisho vy'abaserukiye amadini yemewe n'amategeko mu burundi aho musenyeri wa diyoseze nkuru ya gitega simoni ntamwana yasiguye icari c'ubumwe bwuzuye buriyerekana ntiburirimbwa gusa burigaragaza mu ngiro no mu ngendo burishira ahabona mu gusangira vyose ibiryoshe n'ibibishe ibiruhisha n'ibinezereza niho bwunga imvune bugakiza ibikomere bukagarura ubucuti ubumwe bwuzuye burashikana ku bitangaro bene bwo bakumva ingufu zidasanzwe mu vyo bakora bakaronka ubwenge burengeye burya bw'umwumwe kuko tubiri tuvurana ubupfu kandi umuntu yifasha gusa atifasha gusaba buraheza bukama bwegeranije abana babo ku cibo kimwe mu kubasangiza ata n'umwe akumiriwe maze agahimbare kamuka ku mubano mwiza kakabera bose icivugo c'ubuyizi ijambo nyamukuru ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'uburundi petero nkuru nziza mu ijambo ryiwe yavuze ko ubumwe bw'abarundi bwamyeho kuva na kera na rindi ibwazananywe n'amasezerano twagize mu mwaka w'igihumbi amajana icenda mirongo icenda na rimwe ariko ubumwe bw'abarundi wari umuco karakara k'abarundi ndetse tunahereye kuri ntare rushatsi cambarantama akidushikiriza igihugu bagidushikirije ari kubera ubumwe bw'abarundi perezida nkuru nziza yagarutse ku vyiza vyamuka ku bumwe ubumwe burubaka ubumwe mu bumwe hari inyungu nyinshi inyungu ziri mu bumwe ubwa mbere ni urukundo abantu bagize ubumwe barakundana abantu bagize ubumwe barashyigikirana abantu bagize ubumwe barafashanya abantu bagize ubumwe baratera imbere atakabuza abantu bagize ubumwe baranesha ibagura si bike ariko baranesha abantu bagize ubumwe ibateye byose barabinesha mu bumwe hari inyungu nyinshi cyane mu bumwe hari umunezero mu bumwe havamo amahoro murumva yuko ubumwe ari imbuto idasanzwe twe gutera mu mitima yacu ikanaga tukayivomera igakura ikama ikamugwa nabuzuku nabuzukuruza umukuru w'igihugu c'uburundi yasiguye aho umugera wo gucanishamwo abarundi wazananye umuhuzo w'abakoroni uje niho rero umugera w'amacakubiri wa mwansi w'ubumwe bw'abarundi uburinjiye gutandukanya abarundi mu miryango yabo wanashaka no kubatandukanya no mu ngo bazana amarate imetero amakompa bapima imitwe bapima amazuru bapima imisaya bapima imbavu bapima amaguru ati wagenda hariwe intaka ugaca ugenda bashaka kwiparati nk'imodoka tugenda uri umututsi ugaca ugenda ati niryo ni izina ubundi bagera turi umuhutu bashubandanya bicabira no mu mategeko ntabwo umwami w'uburundi yemeye amacakubiri ari nawe yemeye muze muraba mu mateka y'uburundi nabyo yemeye mwese igisabo iryo ni iteka rikomeye cyane perezida nkuru nziza yagereranije umugera w'amacakubiri n'uburozi abarundi bariye haraciye imyaka irenga ijana umuti w'ubwo burozi yamenyesheje ko abarundi bawuronse kugira ngo bashobore kwirogora ndashima cyane ko uno munsi dufise umugwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi uwo ni umuti wa mbere tugira twirogore udashaka kunywa uwo muti aca yigira dutegereza kuwunywa niba dushaka ko dukira kugira kabiri turafise umugwi w'igihugu ujejwe amatati y'amatungo n'andi matungo uwo ni umuti tuza kuwunywa dufise umugwi turadushyizeho umugwi ujejwe ubumwe ubumwe bw'abarundi no- no no kwa- no kwanywanisha si n'umugwi ni inama y'igihugu uwo uwo ni umuti tuza kunywa twirogore turafise urwego rw'umuhuza w'abarundi hama rero haca haza i- i- inkinzo yo gukinga ivyo bikorwa byose ni urwego twari dushizeho rujeje kurwanya ihonyabwoko na- na- n'ubundi bwicanyi bwagomera bunwa mu myaka yahera ivyo birori vyahora bitangurwa n'inkuka y'imisa bigakurikirwa na defile ariko uno munsi bikaba bitabaye gitega fidel antoine nsabimana ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
je ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika i washington dc sentare nkuru y'umuryango wa afurika buseruko yemeje ko yakiriye ibirego by'uburundi eh, bwitwaye usaba ko umukuru w'inama nshingamateka w'uwo muryango yova muri ayo mabanka mu kiganiro aho abamenyesha amakuru utwara iyo sentare yavuze ko mu kwezi kwa gatatu urwo rubanza ruzoba rwaburanishijwe kandi rwasomwe ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyesha amakuru w'ijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru ari yarusha uburundi bwemeje ko bwatanze ibirego bibiri muri sentare nkuru y'umuryango wa afurika y'ubuseruko icya mbere kivuga ko amategeko yose agenga umuryango wa afurika y'ubuseruko yahonyanzwe mu itorwa ry'umunyarwanda martin ngoga mu kibanza cyo gutwara inama nshingamateka y'uwo muryango ikirego cya kabiri gisaba ko sentare yotegeka ko uwo munyarwanda avaho hagatorwa umurundi mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa mbere ku cicaro ca iyase uwutwara iyo sentare nkuru y'umuryango wa afurika y'ubuseruko emmanuel ogirashebuja yemeje ko ivyo birego bikwije amategeko kandi ko vyakiriwe It's official they've brought uh, uh, the case and uh, turabitangaje icese ko ikirego c'uburundi twacakiriye ikindi kandi twaramaze no gushira urwo rubanza ku rutonde atagihindutse ruzoburanishwa mu ntango z'ukwezi kwa gatatu kandi twifuza ko ruzorangira muri uko kwezi nyene amategeko y'umuryango aremerera umuntu ku giti ciwe canke igihugu kanaka kwiturira isentare ni muri iyo ntumbero ico kirego uburundi bwakizanye so that is possible that a country can bring a case. It's provided for here.
mu kwezi guheze umushikiranganji isabel ndahayo ajejwe iyinjira ry'uburundi muri uwo muryango yabwiye ijwi rya amerika i bujumbura igituma bashimye kwitwara muri sentare amatora y'umukuru w'inama nshingamateka igira kane y'umuryango w'ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko yabaye abashingamateka baserukira ibihugu by'u Burundi na tanzania atariho bari basohotse mu gihe c'amatora ibijanye no kubisikanya kw'ibihugu kuri ico kibanza byigeze bitomogwa neza ari nabyo byabaye intandaro yo kutumvikana aho gutanga insiguro zitomoye habaye umusinukano mwinshi no gukoresha inguvu gutyo ibintu biraheza birushirizaho kuba bibi haraheze indwi zibiri iyo nama nshingamateka itanga ibikorwa vya mbere i kampala mu gihugu c'ubuganda ijwi rya amerika ryabajije uwutwara iyo sentare igituma ibikorwa bibandanya kandi kimwe mu bihugu bigize uwo muryango caravyinuvye In terms of uh, activities of the YALA, I think that uh, ku vyerekeye ibikorwa by'inama nshingamateka biriko biraba vy'ukuri vyabwirizwa kurindira uru rubanza rugahera kuburanishwa n'ingingo igasohoka ariko kubera ikibazo kiri muri sentare reka tureke kwinjira mu idonido twava dusanga tuvuze vyinshi to details of it.
igihe ayo matora yaba itariki cumi n'icenda z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka uheze ibihugu bine gusa kuri bitandatu bigize uwo muryango nivyo vyonyene vyatoye martin ngoga umukuru w'iyo nama nshingamateka ivyo navyo n'u rwanda ari naho ngoga ava igihugu ca kenya ubuganda hamwe na sudani y'epfo ni mu gihe abashingamateka b'abarundi hamwe n'abatanzaniya bavuze ko ayo matora atabaraba kandi ko n'ivyavuyemwo bitabaraba abandi bashinga amateka nka Peter Matuki aturuka muri Kenya yavuze ko atamategeko yahonyanzwe mu matora yabaye Kwa sasa hivi katibu mkuu wa jumuiya anatoka Burundi, hawezi kuwa mkuu wa bunge pia atoke Burundi.
ati turavye ubu umunyamabanga mukuru w'umuryango wa yase ni umurundi urumva ko bose batova mu gihugu kimwe kuko n'inzego zikomeye zose kandi zigiye mu gihugu kimwe hoba ingorane zikomeye tuvugishije ukuri rero tubona ko ivyo bihugu bibiri byazanye impari n'amatati bifitaniye ngaha mu karere tutaviriye hasi ico kibazo kizotera n'izindi ngorane mu iterambere rya yase kuharibu biashara ya, ya jumuiya mu ijambo yashikirije amaze kurahira ngo atangure amabanga yiwe ngoga yashimiye abenshi bamutoye ariko yemeje ko n'abatamutoye bazokorana neza yavuze ko atanguye akazi mu bihe bitoroshe aca asaba abo bagiye gukorana kwinanata bagashira imbere inyungu z'akarere kose aho gushira imbere inyungu z'abategetsi kanaka canke z'ibihugu vyabo naho uburundi bwanse ivyavuye muri ayo matora bukanatanga ikirego muri sentare abashingamateka baserukiye ico gihugu baritavye ibikorwa vy'iyo nama nshingamateka biriko biraba birabera mu buganda pierre clave niyo nkuru yarusha ku bwijwi ry'amerika urakoze pierre clave kuri iyo nkuru mu rwanda umucamanza muri sentare y'ubucuruzi ya nyarugenge yatangaje ko ikirego cy'abo mu muryango wa gwigara atashingiro gifise kuko ngo ikigo c'amatagisi n'amakori e, cyafatiriye ibikoresho mu buryo bwubahirije amategeko ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa byibura iminota ibarirwa muri makumyabiri n'iyo umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi nyarugenge mu murwa mukuru w'u rwanda kigali yakoresheje asoma imyanzuro ikubiye mu cyemezo cy'urubanza hagati y'abahagarariye uruganda rw'uwahoze ari umunyemari ukomeye asina paul rwigara n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro rwanda revenue authority n'icyemezo umucamanza yasomye uruganda rw'itabu premier tobacco company ruhagarariwe n'uwamahoro ane rwigara naho rwanda revenue authority yari ihagarariwe n'abanyamategeko babiri metre clement gatera na metre bajeni byiringiro ikirego cyihutirwa cyatanga basanzwe n'abahagarariye uruganda rw'itabi bavuga ko rwanda reveni yatwaye ibikoresho birimo mudasobwa z'uruganda ndetse n'ibitabo by'ubucuruzi ibi ngo byabaye inzitizi zikomeye zo kutabasha gukomeza imirimo bavuga kandi ko rwanda reveni yashyize ubwitambike ku makonti ya premier tobacco company ari muri giti banki ndetse na eco banki yafatiriwe icya gatatu ngo rwanda reveni yafatiriye ububiko bw'ibicuruzwa byarangiye ndetse n'ibikoresho bitumizwa mu gukora itabi byaheze mu bubiko bw'uruganda izo nzitizi zose bagasaba urukiko gutegeka ko zakurwaho uruganda rukongera gukora mu byo bavuga bahombye abahagarariye uruganda rw'itabi bashimangira ko batakaje abakiriya babo ba buri munsi ibicuruzwa bimaze amezi arindwi birimo kwangirika imiryango y'abagera kuri magana abiri bamaze amezi arindwi badakora ndetse n'ibihombo leta ubwayo yatewe n'uru ruganda kuba rutagikora uru ni uruganda bavuga ko rwatangaga miliyoni magana atatu z'imisoro buri kwezi abanyamategeko bahagarariye ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro metre clement gatera na metre bajeni byiringiro basobanura ko uruganda premier tobacco company rutigeze rufunga ko bafatiriye gusa ibitabo by'ubucuruzi mudasobwa ndetse n'ububiko bw'itabi ryamaze gukorwa bavuga ko banasabye uruganda kuza guhabwa za fotokopi z'ibitabo bakoreshaga mu bucuruzi bakazana flash disk bagahabwa amakuru yose bifuzaga muri mudasobwa bavuga ko amakonti y'uruganda atafunzwe ko banyir'uruganda bemereye gukomeza gushyiraho amafaranga ariko batemereye kuyakuraho bagasanga nta mpamvu y'ikirego cyihutirwa kuri bo kidatandukanye n'ikirego cy'iremezo bemeza ko ibyo bakoze byose byubahirije amategeko bakavuga ko ibyabaye kuri ptc yari ingaruka zo kutishyurira ku gihe imisoro ingana na miliyari eshanu na miliyoni magana atandatu z'amafaranga izi mpaka z'impande zombi umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yarazisesenguye maze yanzura ko ibikoresho by'iyi ptc yakoraga itabi byafatiriwe mu buryo bwubahirije amategeko umucamanza yanavuze ko amakonti n'ububiko by'uruganda nabyo byafatiriwe mu buryo bwubahirije amategeko bityo ko ntaho yahera ategeka ikigo rwanda reveni kubisubiza umucamanza yavuze ko nta kimenyetso gitangwa n'abahagarariye uruganda rwo kwa rwigara kigaragaza ko rwanda reveni authority yafunze uru ruganda mu gihe rwanda reveni yo igaragaza ikimenyetso ko icyo yakoze ari ugufatira gusa ibyo kudahemba abakozi mu gihe cy'amezi arindwi ashize umucamanza yavuze ko byabazwa abahagarariye ptc nyuma y'ibyo byose umucamanza yanzuye ko ikirego cyatanzwe na Premier Tobacco Company nta shingiro gifite kandi ko ibyo Rwanda Revenue yakoze biri mu bubasha bwayo ategeka ko ifatira riguma uko riri kuko rikurikije amategeko yibukije ko utishimiye imikirize y'urubanza yajurira asoza urubanza atyo hanze y'urukiko hagaragaye benshi mu bakozi b'uru ruganda n'abavandimwe b'umuryango wa Rwigara bimyoza abandi bazunguza imitwe bikoma umucamanza bamushinja kubogama tuba guceceka tukabura uko twabigenza duteze niba umucamanza avuze ngo babuze ikimenyetso namwe abanyamakuru mutubabariye tukajyana ku ruganda tubereke abasekirite ba rwanda reveni bahari n'imbunda mutubabariye n'ubu tugende tubabereke namwe mujye mutangaza ibintu muvuga ati twabyiboneye abasekirite bahafite imbunda ku bwanyu rero umucamanza yabagamye cyane none se niba niba umwavoka wa rwanda reveni avuga ngo uruganda rurakora uburanira urukiko akavuga ko hariho abasekirite ba rwanda reveni nta n'ibyo yasomye ko yivugiye ngo uruganda rurakora uwunganira uruganda akavuga ati rurafunze hariho abasekirite babo n'urukiko rwari kuza rukavuga ati tujye kuri iki kimenyetso tujye kuri urwo ruganda kuri urwo ruganda rukora rukareba ko hariho abasekirite bagahita babona abasekirite ba rwanda reveni abandi nabo bati ntabwo ari uruganda rwonyine barashaka ibintu byose barabishaka nibo babirinzi ni ukwica abanyarwanda imbaraga ni ukwica abanyarwanda abanyarwanda bangana gutya bakoraga noneho kuburanye uwabakoreshaga bakabura n'icyabatungaga bakabijyana ku ngufu gutya Anne Rwigara wagaragazaga akababaro ku masura yabwiye ijwi rya Amerika ko bazajurira icyemezo cy'umucamanza. Asina Paul Rwigara yapfuye mu ntangiriro za bibiri na cumi na gatanu ku mpamvu n'amagingo ya zitavugwaho rumwe. Ku butegetsi yazize impanuka naho ku bagize umuryango ni ubutegetsi bwamwirengeje. Diane Shima Rwigara imfura ya nyakwigendera Paul Rwigara washakaga guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu bibiri na cumi na karindwi ntabigereho ubu ari mu burokwarari bw'ibyaha birimo icyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano arahurananye n'umubyara Adeline Rwigara ku cyaha cyo guteza imvururu muri rubanda n'ibyaha bavuga ko bishingiye kuri politiki ku isonga bajya kubafata ku ngufu iwabo mu kiyovu mu mpera za bibiri na cumi na karindwi baregwagamo no kunyereza imisoro n'imisoro nayo bavuga ko itigeze ibaho ishingiye kuri politiki rk bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze eric uyu munsi itariki zitanu z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ni umunsi abarundi bibuka imyaka mirongo ibiri n'irindwi irangiye umukuru w'igihugu cy'uburundi w'icyo gihe pierre buyoya ateye ikumu ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi yamara kuva icyo gihe nta ntambwe ziboneka abarundi bagize mu ntumbero yo kwamirira kure ingeso yo gukumirana amacakubiri n'inzangano zifatiye ku moko mu kiganiro cacu muri isanga cy'uyu munsi frederic nkundikije yagarutse kuri ico kibazo c'ubumwe abatumire ni perezida uh, pierre buyoya yahoze ayoboye uburundi muri iki gihe ari intumwa idasanzwe y'ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika mu ntara ya sahel na mali hamwe na gaston sindi mu icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'uburundi kuri ico kibazo c'ubumwe reka dutangure twumviriza perezida pierre buyoya ku bintu yibaza ko vyatumye abarundi bacanamwo bwa mbere ikibazo cy'ubumwe bw'abarundi cyangwa cy'imbyane zihagaze ku moko ni ikibazo cya kera rwose ni ikibazo kandi abarundi bigeze kwiga igihe haba ibiganiro by'iyarusha ni uvuga umwanya muremure batako mbere barashika no ku gituma izo njyane zabaye muri kahise ko cyane cyane ari ibintu biva ku niganira ubutegetsi abari kuri ko kuri muri bwo banga kuva ko abandi bakoresha uburyo bwose kugira ngo babushikeko hanyuma mbere abarundi barumvikana n'ingene izo njyane zotora umuti barabyandika mu masezerano y'amahoro arusha nuvuga mbere ni ukubishyira mu ngiro barabishyira mu ngiro umwanya utari muto kuva novuga mu mwaka w'ibihumbi bibiri bibiri na rimwe gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abarundi mbere mu gihe kitari gito bariyumvira ko icyo kibazo boba bagitoreye umuti biraboneka ko umwumvikano hagati y'amoko ugarutse kwinuwana ugabanutse hanyuma rero ingorane navuga ingorane nyamukuru zigaruka igihe habaye amatora mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mwavuze ikintu gikomeye cyane rwose ko kenshi na kenshi izo njyane ziboneka y'abatetsi bashaka kuguma ku butetsi abandi bashaka kuburondera hari n'amakuru atangazwa cyane rwose eka n'abarundi batari bake avuga ko kenshi na kenshi iryo izo njyane ziva mu banyapolitike aho muhavuga kwiki abanyagihugu bakaba bobo bo kwibanira mu mahoro ibyo ibyo ni bisanzwe kandi birafatanye n'icya mbere kuko abaneganira kujya ku butegetsi no kubugumako ni abanyapolitike abanyagihugu basanzwe ni uvuga baba ibikoresho niyo bacyanyemwo babaye ibikoresho ntawovuga ko ingorane nyamukuru ziva kuri yo egome namwe vise perezida wa mbere w'uburundi biramaze kwibonekeza ko cyane cyane izo njyane zibonekeza igihe hegereye amatora mu gutegura amatora cyangwa igihe nyuma y'amatora icyo kibazo cyotorerwa nyinshi gute abarundi bova muri izo njyane z'amoko gute
nashaka ubwa mbere kumenyesha abarundi n'amakungu yuko ubwa mbere maze kuramutsa uyu mushinga nawe haratongoye igihugu tumukengurukira ko yatushiriyeho akadutora amasezerano y'urugo barundi mu masezerano y'urugo barundi ntafatiye ku masezerano yarusha ari imbere y'amasezerano yarusha kuko ubumwe bw'abarundi twabutoye mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na rimwe arusha nayo iba mu bihumbi bibiri ni ukuvuga arazi neza yuko niba arongoye icyo gihugu ngine yashizeho uyu mugwi ni uko hari hahejeje kuba amakuba muri ntega marangara mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na mirongo umunani n'umunani hanyuma akavuga ati kugira ngo nibyo turavuga muri iyo muri iyo muri aya masezerano haravuga yuko ubumwe bw'abarundi bwamyeho kandi buzokwama urumva ko ari ugukabura abarundi kugira bagaruke mu nzira y'ubumwe kuko bari bahejeje kubutiganisha mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo inani n'umunani harejeje kuba injyane y'intega marangara acafata ibintu mu buryo ati twibutse abarundi ko tutiza kunjira mu nzira y'ubumwe yaciye ashyiraho umushikiranganji wa mbere ajanye n'ibyo byo kuzuza ubumwe urumva ayo masezerano y'urugo barundi ntiyari bwakwiyumvire gushikwako mbere muri icyo gihe abigira ni uko hari umuzo w'intwaro z'imigambwe myinshi yavuga ati twebwe ntitwokwemera ko haza intwaro n'imigambwe myinshi tutarasubiza abarundi mu nzira y'ubumwe n'amahoro ibyo ni ukuri gushwa n'umunsi turabimushimira kandi n'ayo masezerano y'ubwo barundi twabivuze mu majambo twashikirize ko atamurundi n'umwe azi ubu canke uzovuka tuzokwemera yuko atafata iyo nzira y'ubumwe bw'abarundi nibyo hamaze gutorwa umukuru w'igihugu merikiyoni ndadaye ayo masezerano yaciye asendwa amaze gusendwa abarundi barasubiranamwo muba mu gusubiranamwo habuze abaremesha abarundi habuze bamwe bari bashyigikiye amasezerano kugira bagarukane abarundi muri ayo masezerano batagirinze gutemana cyangwa kwicana uno munsi rero ayo masezerano bumwe bw'abarundi bisa bituma kuko hari habuze ushobora kujya imbere y'abandi barundi niho haciye haza amajambo patenari ya politike cyangwa bijya kwa hari ugufatafatanya kugira ngo twunge umusururu ushobora kudutuma dushobora kubaho nk'uko turi munsi ariko abanyapolitike muri iki gihe umuntu yihweje ingaruka izo njyane zose zagize ku barundi ku burundi ubutunzi bw'igihugu eka abarundi badatera imbere abanyapolitike ntibakwiye kwikubita agashi bakabona ko imigambi bashyira imbere yo kuryanisha abarundi atacu imaze mu kanya gato vise perezida wa mbere ni ukuri turashima kuko abanyepolitike twari dukwiye kwikubita agashi kugira ngo tutezurire abarundi kandi turabemereye twebwe uno munsi ubutegetsi buriho n'umunsi ko iyo nzira tuza kwifata kugira ngo ntihagire umuntu azosubira kujya mu mporere z'ayo macakubiri uno munsi abanyepolitike genda tugire politiki ni uko abanyepolitiki hageze amatora n'uno munsi turi mu mahoro ejo hakagira amatora baca batangura gutera injyane z'amacakubiri turi ko dutegura abenegihugu kandi turazi ko abenegihugu uno munsi ata muntu n'umwe azobasubiza inyuma kuri iyo ntambwe tugezeho uno munsi nibyo ejo hazoba amatora nta murundi yiyumvira yuko azosubira kujyanisha abarundi mwarayibonye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bigaruka ko iyo hataboneka abarongozi bavuga ururimi rumwe rw'amahoro rw'ubumwe iki gihugu cyari gucika umuyonga naho abari ngaho bavuga uko kuko inyigisho cyane intumbero yari ije yari iyo gusubiza abarundi mu ihumbi mu gusubira mu macakubiri twabonye muri kahise k'igihugu cyacu twoguha uburorero bwinshi kandi ubwo burorero ni uko abo barundi cyane cyane aba ari inyungu cyane z'abandi ataba ari inyungu zabo zo gushikira amarongo twebwe uno munsi rero twarashyitse yuko atawuze gusubiza inyuma kandi abo bose tukabahamagarira yuko baje muri iyo nzira y'ubumwe hanyuma uwutsinzwe yemeye gutsinda tubibutse inshuti muri seko muri komorabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika turi kumwe na alexander mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe alexander muri he mu burundi izina ry'ikirundi ninde n'amagara inshuti n'amagara murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe n'abashingantahe bakomeye babiri perezida pierre buyoya yahoze arongoye burundi tukaba turi kumwe kandi na vice perezida wa mbere w'uburundi gaston sidimo duga ku ijambo ikibazo icyumviro icyumviro mfise ndababara cyane iyo nibutse ko ayo masezerano yasinywe muri mirongo icyenda na rimwe kuko nsansimbiza gatoya muri mirongo icyenda na gatatu ibyabaye na gahomera-buntu sinzi ko hari hasinywe ayo masezerano y'ubumwe cyane yo gutandukana kuvuga ngo umuntu azororanirwa ari uko iyi si abo badasangiye ubwoko ubwo ni ubujuje budasanzwe ahubwo uba wiyatsa amahoro mu mutima no mu gihugu cyawe muri bino bihugu byacu bya afurika habaye amatora usanga abantu bafite ubwoba cyane biva kuri kahise baba baraciyemo murabona ko inyuma y'ubukoroni haciye haza intwaro mbi z'agahotoro z'abasirikare zigakora amahano ariho havuye burya bwicanyi twagiye turabona buteye isoni abanyafurika basuye kwifuza cya gikoroni cya mbere wibaze aho gusubira kwifuza uriya muzungu yagukubita ikimoko uriko ugirirwa nabi na mwene wanyu hanyuma ngahanura abarundi bene wacu tugerageze twikubita agace tubane mu mahoro niho tuzotera imbere hanyuma nkabaza nyakubahwa icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ariko hakorwa iki nyakubahwa kugira ngo amacakubiri ahere mubona agiteye isize mwakoze murakoze alexandre reka tutangure kuri visi perezida wa mbere kuri icyo kibazo alexandre atanze impanuro zikomeye zivuga ko indyane z'amoko zishyirwa imbere n'abanyapolitike reka zishyirwa imbere n'abanyagihugu basanzwe biva cyane cyane ku bujuju umuntu aba afite kuko ingaruka ni nyinshi cyane rwose kandi n'imbi ingaruka ikaza isinzikaza n'igihugu visi perezida wa mbere kuri icyo kibazo mushikanahe alexander abaje hari ibintu abari gushyira mu ngiro icyo gice cy'amasezerano bakubwira nk'akarorero w'uyu mugwi wo kumenya ukuri no gusubiza hamwe arundi uyu mugwi wari turazi amasezerano yari wari kujamwo ryari wari gushyirwaho ryari uno munsi rero hari ibyo turi turashyira mu ngiro batudendereje twari gusanga babishyizemo urumva twebwe n'uyu munsi hariho ibyo dushobora gukora kugira dukize kugira ngo abarundi baje muri ubwo bugombe bw'ubumwe turiho turakora kandi ikindi nacyo ayo masezerano y'amasezerano yarusha bavuga hariho ayandi masezerano yo guhagarika ingwano kuko ayo masezerano y'abarundi yarusha yonyine ntiyashoboye kuzura amahoro ntiyashoboye gutuma haciyeho amasezerano yo guhagarika ingwano ibyo turiko turakora uno munsi nababwira yuko uravye ni ubwa mbere mu gihugu cyacu cy'uburundi aho haba ingorane ugasanga abahutu n'abatutsi bafatanye muri izo ngorane kuko muri kahise twarabonye yuko ingorane nk'izo zibaye abahutu bose baca baja ku ruhande rumwe abatutsi bakaja ku ruhande rumwe mugabo uno munsi abahutu n'abatutsi bamwe barahunze bahungira hamwe abatutsi n'abahutu baguma hamwe bakorera hamwe nacyo gituma cyatumye uno munsi tugarukana amahoro
amakuru rero ni ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika tuboneho akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fazil gebeyehu yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro mwari mwashikirijwe na bihagarikiwe nanje vide niyo ngabo tubashimira yo kuba mwaduteze amatwi tubasabye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika